dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye Etienne karekezi ni ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda eric bagira ubusa waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyacu kuri uyu munsi twagihariye ingingo y'ubucuruzi bw'akajagari mu mujyi wa kigali ni eric bagira ubusa ubasuhuza i kigali mu rwanda ukivuga abazunguzayi mu mujyi wa kigali byumvikana vuba ko ari abantu bakora ubucuruzi mu kajagari butunze abatari bake nituvuga abatari bake ni ukumvikanisha ubwinshi bw'ababukora ubutegetsi bw'u rwanda nabwo bwemeza ko butazi umubare wabo abazunguzayi bahora bahanganye n'inzego z'umutekano kubera ko ni ubucuruzi ubutegetsi bw'u rwanda bufata nk'ubuteza umwanda umujyi wa kigali amahanga ashyira imbere mu mijyi isukuye icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyatunze u rwanda agatoki ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu ni icyegeranyo kivuga ko ubutegetsi bw'u rwanda busakumira abazunguzayi indaya abasabirizi inzererezi n'abandi bukabarundarundira muri gereza izwi nko kwa kabuga igikondo ku bwa human rights watch ubutegetsi bw'i kigali bufata abo bose nk'abadakenewe mu mujyi wa kigali kuko ugomba kuguma urabagirana muri iki kiganiro turumva abazunguzayi ndetse n'umurongo ubutegetsi buhagazeho kuri iki kibazo kumva uburemere bw'iki kibazo byareberwa mu ndorerwamo y'abamaze kuhasiga ubuzima kubera ubu bucuruzi batatu bamaze kugwa muri gare ya nyabugogo mu gihe cy'imyaka ibiri bazira kuzunguza uwavuba ni tewodozi uw'amahoro wishwe ku itariki zirindwi z'uku kwezi kwa gatanu aya majwi byari bigoye guhita ubona uwakuvugisha atuje kubera agahinda yumvikanisha uburakari bw'abazunguzayi babonye iby'urupfu rwe
abantu batatu uyu nguyu ni uwa gatatu kandi bamwica icy'amazi amashusho amashusho arahari amajwi arahari ari kwiciye umuntu barabaziza iki ubuzunguzayi ko dushaka kubaho gusa amukurikije umwana wiwe amukurikije umwana we araduteza abantu urumva yarahetse umwana we noneho barangije baheza baramukubita baramwica umwana bamuhetse adufite ikibazo u rwanda rufite amahoro abantu bapfa buri munsi abantu bazima batabatera ikibazo
inda z'abagore zivamo buri munsi aho bakubita imigeri mu nda buri munsi zivamo abandi babaye ibibuga tukwereka imihino aho bajya badukubita reba hano muri gahanda ureba imihino yabo si imihino yabo reba ngaha isi imihino yabo uriko badukubita
baramujyana ntibamutwereka ntikwamenya uko byagenze n'uwa kabiri nawe uri umumama apfushije umwana nta mukwezi kuraje arangije uriya mumama aje kumwambura aje kumwambura akatugamba bariya musaba imbabazi arazibwiye arandika bamukubita ikumi yikubita hasi bamufashe ari abantu babiri arapfuye none se kuki nk'abantu b'abayobozi batakemura ibibazo ngo natwe amujye tujye kumushyingura n'undi ko bamujyanye tutazi irengero niba mujye tujye kumushyingura basohore kandi bakore na dosiye igaragara natwe tubibone ko ari dosiye basohore bamufotorane n'uwo yishe icyo nshaka kuvuga kandi umuntu bamupima batazi ikintu cyamwishe atunguranye ariko pe abantu bareba yavuye mu rugo agiye gukora ikintu bagiye kumupima kitagaragara ni igiki kuzunguza bifatwa nk'amahitamo ya nyuma yo gushakira imibereho i kigali uyu wahaye ubuhamya ijwi rya amerika ku rupfu rwa tewodozu w'amahoro si umuzunguzayi ariko yari nyabugogo biba kandi niho akorera ibyabereye hano byo ni nk'agahomamunwa kuko abita ko ari inkeragutabara baje bafata uwo mudamu yacuruzaga ibijyanye n'amaji baradukira baramuhondagura sinzi niba hari ikindi bapfaga ko twabonye uburyo bamwadukiye bamukubita tukabona bidasanzwe Ah, eh, umuntu w'umudamu bagezeho bashyiraho n'ingumi byari bikabije ngiye kubona mbona bamwatatse n'ingumi mbona barakubise Eh, n'abantu barahurura bati n'ibiki n'ibiki tubona umudamu yikubise hasi tuyoberwa uko umwuka uheze bari bageze kuri bane bacitse birukanka nibwo abaturage bavugije induru cyane barasara barisaza barisaza bati ntabwo bishoboka ntibishoboka ubwo bakoze uko bashoboye abashinzwe umutekano baragira nk'abapolisi nyine bahita bahamagara ambirase mu buryo kugira ngo batabare uwo muntu wari uryamye aho ngaho ko umwuka wari waheze noneho abaturage nibwo bavugije induru bati ntumushyiramo ntumushyiramo ntumushyiramo ahubwo ni ngombwa ko tumujyana aho polisi yashyize abo bantu abo bantu bakajya kumwihambisha kubashyikiriza natwe tukababona byibura ubwo nibwo bahise baterura umurambo bawuzanye bawufashe sinzi aho bavanye ingobyi y'abarwayi menya bayivanye muri ambulance baramuzana bamugeza ku imbere ya polisi nibwo bakoze uruziga baravuga ati umuntu rwose ntabwo mumukura hano ubuyobozi bwo hejuru butarahagera mbese byari akaduvayo gakomeye cyane none bimaze kugenda gutyo ubwo nibwo abapolisi ba hano bagerageje kugezayo abantu bavuga ati mutuze ikibazo tugiye kugikurikirana ko twageze aho ibintu byabereye twabibonye natwe tugiye gukurikirana aba bantu abaturage rero kubera uburyo bwari babaye kubera umuntu wabo yapfuye bavugisha induru cyane bikabije nyine kugeza ubwo nyine ambulance iteyemo ije gutwara umurambo ni ukubera umujinya w'abaturage baba barayadukiye barakubise bayimenagura ibirahure cyangwa nk'ibi ngibi mubona ariko byatewe n'uburakari bwari bukabije kuko izi nkeragutabara ni ba bantu bari ibisambo ni ba bandi birirwaga biba amatelefone hano ni ba bandi bakoraga abantu mu mifuka noneho ba- barangije babaha akazi polisi ibaha akazi yo kuba- ikorana kuko babonaga wenda bashiritse ubute bwo kubafata ubu ni ubucuruzi bwiganjemo abagore kandi batavukiye mu murwa mukuru kigali aba twabavugishije ku munsi w'urupfu rwa mugenzi wabo njye naje nk'uko abandi bazi kigali nje guhindura ubuzima nzabushakisha uko nkora birantunze nta kibazo abana banjye bariga kandi bakarya sinsaba siniba sinsambana nawe nitwumva wapfuye urumva bizaba ari byiza se Mu- n'ubu ngubu ngiye kugenda ngiye gukora nose ndava mu muhanda turashaka kumenya iyo babifashe babijyana nawe uzamubika ibyo bintu Na- ba- barabijyana murabaje murafite umugore n'abana aje guhahira abana kugira ngo tubeho tutibye tutasambanye umuntu yakora iki akazi karabuze umuntu yabigenza gute muri mwe bwari abantu bafite diporome abageze ku baribo bize barimo rwose banize abarize amashuri bakaba bati ducuruze mu isoko mushaka ibibanza birahenze abarisansiye bazunguza
amaseta birahenze Bakadu- bakatujyana bakadufunga tukarara mu- mu rubipirizo kandi abajura indaya ntabwo bazifunga tuzabaho gute barakwamburukamo amafaranga Utagisoresha.
akanya Ibi akagaruka ntabwo ukongera byigeze ukamuha bibaho.
amafaranga ni ukuvuga ngo umwuka ukomeje gutya byagenda bite mwabigenza ashira nyine ikomeje gutya ubwo umuntu umwe umwe umwe umwe upfe undi ase wabigenza mu byumweru bishize nari mpagaze aha haruguru ku mabisi bafata umugore bamwambura ibintu bye barangije kumwambura ibintu bye bashyira hasi barakurura atwite njye ubwanjye sinashoboye kwihangana naraje nkubita uwo nguwo uwo wamukururaga babona kumurekura n'abantu bandi bahita baraza nabo bashaka kumufata ahita arahunga uze nimbeshere ngo wowe ugeze mu zabukuru wakugira leta wakemura iki kibazo ute ntabwo nazana amabandi b'amabandi b'abajura ari bari bo ngo bahe akazi hano muri gare bari kuzana abantu bazima bafite uburere banatojwe ntibatoragure ba bandi ba- eh, eh, b'amamarine n'abandi nibo ba- nibo bakora aka kazi ni n'abanywa uburumogi ikindi ntabwo si inyungu z'igihugu ahubwo ni inyungu zabo bwite kandi noneho bakanashyiraho no kutagira disipurine ubundi iyo yakwatse senyisa cyangwa uri umugore akakwaka ibintu ukabimwima akwishyira mu mutwe paka akujyanye ibintu uvuga ni ibiki ubundi yakubwiye ngo dusambane ukanga kugenda aho yakwaka umurengezi ukawumwira akakwishyiramo akakwishe umurengezi umurengezi ni iki ni amafaranga nimba agufashe ukabura senyisa cyangwa turuwasi ahita akujyana none se ubu umukene azacumuza bamwice umuntu niyiba ntibamwice tuzabaho gute twibase tujye kuba indaya leta nimutuvugane tujye gupfa nk'ibimonyi bibera iki mwumva ko mwese mwashakira ubuzima mu mujyi wa kigali biterwa n'ubushobozi nawe uri umuntu mukuru ntabwo abantu bose bareshya hariho n'utabasha kubona nabi birajyana mu muhanda ariko wa wundi yabona bitanu akaba ati nzagenda ndangure iki kintu nimba ndanguye imbuto za bitatu nzakuramo birindwi nishyure inzu ya cumi na bitanu bizaninda kuba he munsi y'i- mu ikanevu ntabwo tuzaba mu gihugu a- harimo abicanyi bagifite kwicara mu mitima yabo ikibazo ni ikibazo kuyamaga utwe nka gutya ukajya kuba igikondo utajyanye n'umwana wawe turara igihe tuba dufite abonka abiga urumva cyangwa ufite nk'umwana umwe abantu benshi murabizi ko bamwe bagiye bapfushiriza abana mu mazu babafunze babuze ababafungurira twagira ngo mudufashe igikondo bakujyanye kangahe igikondo nagiyeyo kabiri uzira iki nzira kuzunguza ntabwo wabireka rwose ngewe mfite ubushobozi nabireka ariko ntabwo nabireka kuko nibyo bitunze abana banjye nkuramo n'ubuzima bubi bushoboka bwose njye ntabwo nakongera kuzunguza n'ubushobozi bukeya mfite kuko nanjye mbikora numva bitandimo ni ukugira ngo nirengere aho kugira ngo nzibe njye nzazunguza ubuse murashaka ko tuba indaya ikibazo kiriyongera cyangwa kiragabanuka kiriyongera kubera ubushobozi bukeya abadamu barava mu ngo abagabo babataye bakaruhukira muri iyi gare indaya zirava mu buraya zikaza muri iyi gare umurongo ubutegetsi bw'u rwanda buhagazeho ni ukurandura burundu ubuzunguzayi nyuma y'urupfu rwa tewodozi uwamahoro wazize ko yanze gutanga ibicuruzwa bye ku bashinzwe umutekano ubutegetsi bwatumije ibiganiro igitaraganya n'abazunguzayi ni ibiganiro buvuga ko bigamije kuzamura abazunguzayi bava mu muhanda abazunguzayi nabo bemeranya n'ubutegetzi hagasigara ikibazo cy'amikoro ejo bundi bamfashe ibigori barabimena n'umwana yandiye mbanya babimena mu kiraro cya hariya nta nari natuzaho n'ikigori na kimwe abana banjye barahungabana dore nk'ubu ngubu ntabwo nabeshya abana banjye bose bararwaye ngira n'abana nkabura ubushobozi bwo kujya kubahira ishuri bakabura uko biga abayobozi bacu rwose ntabwo twanze ko twatera imbere nimudushyire rwose mu mushinga muri koperative tuva mu muhanda reka tuba kuba amayibobo rwose batwita amayibobo twataye agaciro nta gaciro tukigira cyane cyane twebwe ababyeyi ntawe utwitayeho murabizi neza yuko birirwa turi ko muri gare si uko dusuzugura leta nta nubwo dusuzugura abayobozi ariko ikibazo dufite ni uko tugira amikoro makeya yo kuba twava mu muhanda ndagira ngo mudufashe mudushakire aho twakorera ndetse mudutere n'inkunga kuko twebwe ubwacu amikoro yacu ni makeya
ibiganiro nk'ibi byo guca abazunguzayi muri kigali si bishya kandi bakanguriwe no kwibumbira mu makoperative gusa bumvikanisha ko amikoro bagenewe yaburiwe irengero ikibazo cya kabiri mfite ni ikibazo cy'uko ah, kuko twebwe ubwacu amikoro yacu ni makeya
ibiganiro nk'ibi byo guca abazunguzayi muri kigali si bishya kandi bakanguriwe no kwibumbira mu makoperative iye twarangiza tukagaruka mu muhanda ndagira ngo icyo kibazo mfite rwose muduhe igisubizo ndetse munasobanurira abenshi badufunga nimba ari ukuri cyangwa atari ukuri murakoze ibibazo byanjye ni ibi
hari igihe bigeze kudufunga umuntu akagenda aka- akagera igikondo akamaraho nk'amezi atatu hariho n'abamaragaho nk'ane ngo bari kutuziza yuko twa- twariye amafaranga kandi ayo mafaranga ntayo twigeze tubona usobanurira abadufata yuko ayo mafaranga ahari ntabwo tuzi irengero ryabyo twahereye batwandika tukaza tugasinya ngo amafaranga yaratanzwe ariko ayo mafaranga ntabwo twigeze tuyabona ko bavuga ngo tuve mu muhanda n'ubu na rya soko twemerewe tukaba tutaribonye na ya mafaranga yagira ubucuruzi batubwira ntituyabone muraduteganyiriza iki tuzava mu muhanda gute tuzabigenza gute tuzakorera hehe murakoze
mu by'ukuri rero ntabwo nizimba mu magambo nta kindi mvuga ariko mu by'ukuri muturengere kubera yuko mu kinyarwanda iyo umuntu ari umunyantege nke ntabwo wamunyuraho ngo umuhutaze ahubwo uramusindagiza kugira ngo mugere aho mujya murakoze cyane ijambo ryanjye ni icyo kintu ndagira ngo gishinge abayobozi iki kintu gishinga abayobozi bacyicareho nimuvuga ngo musohoye amafaranga mumenye niba ntayabonye mugikurikirane impamvu mbivuga ndayizi ibyo mvuga nabikurikiranye sinshinze abayobozi bakuru ariko amafaranga ni ni nk'umugani baca ngo ikirego gitwuriye kitaruzura icyo hasi nticyuzura kuriya amazi amanuka mu nzira ikirego gikuru nicyo kibanza kuzura ubwo rero ko hasi ntacyo kikigera ikiri mu ibanga ntabwo ndarangiza uyu mwanya nawe utegereje igihe kinini naho byahoraga bindi ariko mureke mbatume icyo kibazo twakibaje dufite amakoperative ntabwo turabanerwe ntabwo dushaka kugira ngo tuyamare ayo tuzunguzamo ayo majana turabika tubika n'arenze ijana tukajya muri amasako twarafunguje umugore hano udafite sako ntawe ntawe wabona ariko turategereza tugategereza tugaheba noneho abahari ni bakeya nabo barahari ba- basanga ari uguta igihe magana atanu wayabika ukayashyira ukayashyira mu gasosiyete ukaguramo aga- aka- agatenge ukambara ariko ugasanga ntabwo birimo kuvamo kubera ko bukubwira ngo bita nzagufasha ushiduka hari ibindi bintu bibereyemo kandi aribo bakakurangaje imbere kuvuga ngo mukurikire abayobozi babakemurira ibibazo ugerayo rwose tukagenda pe ariko ugasanga ibyo ubaza si byo bagusubije
Kigali, Kigali, Gali, Gali, Gali, Gali. Mu rwawe Rwanda, ndagutinya. Bakuvugaho byinshi by'imvange Kigali we, aha. ngura inyarugenge ngigendwa n'abifite kari kavugiriza kwantuza kwanaka basesagura murika mureke nukuri mbega ukuri ko sindi ikinyoma mbega ineza yo sindi nabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
muracyari na eric bagira ubusa mu kiganiro dusangira ijambo aho tukiri ku ngingo yo kureba ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi ubutegetsi bw'u rwanda bufite intumbero yo kurandura vuba intore yishakira inzira kabone no mu ishyamba ry'inzitane ni amagambo amenyerewe ku minwa y'abanyapolitiki mu rwanda n'abazunguzayi ubutegetsi burifuza ko bishakamo ibisubizo kandi kuzunguza bikazaba kera habayeho madame kayisime nzaramba ni meya w'akarere ka nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru gakorerwamo ubucuruzi bwo kuzunguza dukeneye kugira ngo tuve hano twafashe imyanzuro tuve hano dufitiye ibisubizo by'ibibazo byacu nta munyamahanga uzaza kudukemurira ibisu- ibibazo nta nubwo tuzatega ama- amaso cyangwa amaboko ari undi muntu ugomba kubidufasha kubikemura uko twicaye hano buri umwe wese afite igisubizo mu ntoki ze icyo tugiye gukora ni ukuganira kugira ngo turebe uko tugiye kubihuriza hamwe murabinyemereye hari ambashimiye rwose ubwitabire bwanyu urugwiro mwatweretse ukuntu twabonye muri abantu basobanutse tukaba twizera ko turi buze kuva hano rwose icyo bita umuzunguzayi tubyumva mu mateka ngo hano hahoze umuzunguzayi byakwemera aha tujye tubivuga mu mateka ngo muri gare ya nyabugogo mu nkengero kera higeze kuvugwa ngo hari abazunguzayi sibyo siko bimeze ariko uyu munsi akaba ari abantu bifitiye umumaro kandi bawufitiye n'igihugu murabinyemereye aha nicyo cyatuzanye twese rero tubigire amateka tujye tuvuga ngo hahoze abazunguzayi ariko uyu munsi ni abacuruzi uyu munsi ni abantu bihangiye imirimo uyu munsi ni abantu biteje imbere bagateza n'igihugu cyabo imbere ufatiye ku gihe abazunguzayi bamaze hari abaheraho banzura ko ubutegetsi bwananiwe kubaca nk'uyu mukecuru uri hejuru y'imyaka mirongo itandatu atunzwe n'agataro murakoze cyane nitwa nyirabambogo marita umurenge wa jabana ubu rero rwose ikibazo cyo mu muhanda muvuga njyewe aba bose bacururiza muri uyu muhanda nta buzukuru banjye mu muhanda natangiye gucuruza kare agataro k'imineke napakaye mfite imyaka makumyabiri n'icyenda mbere ubwo curuza ako gataro kujya- kugeza n'iyi saha ucuruza ako gataro kandi ndakubita kandi ndabyamburwa kandi igikondo nkavayo hariho ubwo mvuga nti mana ishobora byose niba imana izi kumva cyangwa ikamenya kureba iterambere abantu bavuga ni irihe ubwo rero rwose mana ishobora byose hariya muri gare niho nza n'utwo tuneke na kera kera nagira ibyago ubwo batwita za mayibobo ahubwo hariyo za mayibobo mbiti iteye ubwoba bariya bantu mwazanye muri gare niba ari abantu niba ari si abantu byaratuyobeye ni abantu bameze nk'ibisimba rwose mu by'ukuri ingabo z'igihugu murakarama polisi murakarama n'abayobozi batuyobora na perezida w'u rwanda arakarama atanga ibintu pe ariko ntabwo bitugeraho baca umugani ngo akanyamaswa gato gakiza akandi- gatunga kanini ubu rero icyagenerwa icyagenerwa abuzukuru banjye mu muhanda gitunga aba- ababishoboye ababigeraho twaragowe pe iyo ubona ntangira mfite imyaka makumyabiri n'icyenda nkaba mfite imyaka mirongo itandatu n'indi mfite abuzukuru bakuru twe tungana ariko ubu ndacyari mayibobo yo mu muhanda nakora iki abuzukuru banjye bakora iki ko batize n'uwize narihiye umwana w'imfubyi wamaramaje ababyeyi be bapfuye kuri mirongo cyenda na kane mu by'ukuri na muri iyi shuri rya sikonderi yarize ariko ubu aricaye ndimo kubabara mu muhanda mucira inshuro ayiwa data we igira kutakokomanga
ibi biganiro byo ku mugoroba wo ku wa gatatu tariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi byafashweho umwanzuro ko abazunguzayi bajya kwibaruza mu mirenge baturukamo ubutegetsi bukazabona kubaca mu matsinda yo kubafasha madame diane gashumba minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mugende mwiyandikishe tumenye aho mubarizwa sibyo niduhurira aha ngaha tuzaganira ibintu bifite akamaro tuzareba ya matsinda reka turebe imirenge iri muri uyu mujyi wa kigali ni ingahe mirongo itatu mirongo itatu n'itanu reka tuvuge ngo njye sinshaka no kubiru- kubita abazunguzayi reka tuvuge wenda ngo muri igihumbi iyo mirenge uko ari mirongo itatu n'itanu tugiye mu matsinda ntitwaba mirongo itatu kuri buri tsinda itsinda ry'abantu mirongo itatu murabona ryatunanira kurihugura kuryigisha kurishakira ibyangombwa no gushaka uko twabazamura abantu mirongo itatu ku murenge murabona batunanira niyo barenga bakaba mirongo ine ariko bishyize hamwe bazwi sibyo ibyo bintu turabisezeranye ndaza gusaba nyakubahwa meya duha umunsi tuzaze twiyandikishije kandi tuzaze dufite n'ibitekerezo ntabwo ari ngombwa no gucuruza twese nitwicara hamwe tuzasanga harimo intore dushobora gukora n'amatorero tukayahuriramo twese hakaba hari itorero ririmo meya ririmo abagore baje abantu makumyabiri hakaba irindi ririmo umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore tugashaka imishinga tukazamurana icyo gihe dushobora no kubabonera n'abandi badamu b'abanyarwandakazi nimufite se abadepite mwitoreye nabo dushobora kuzabazana uriya munsi ariko tutaje kubereka iki akajagari tuje kubereka abagore bishyize mu matsinda uriya munsi tuzagera ku myanzuro ifatika tuzamurane turebe ikibazo cyo kuvuga ngo ese muri iyi minsi biraba bimeze bite tunarebe ngo dukeneye ayo mahugurwa sibyo hari igihe twasanga dukeneye amahugurwa mu kuringaniza imbyaro nk'uko visi meya yabivugaga mm? tukarebera hamwe niba mufite mitiwere uriya munsi tuziga ibintu byinshi cyane kandi bidufitiye akamaro sibyo umukecuru nk'uyu nguyu igira imbere umukecuru nk'uyu ejo tuzamubona ahagaze hano imbere atanga ubuhamya ko yavuye mu cyiciro runaka yagiye mu kindi ntituzongere kumubona yigamba ko ari nyirakuru w'abantu bari mu muhanda ntabwo bikwiye sibyo tubigire intego tujye mu matsinda bizatuma n'ubuyobozi bubasha kudufasha kurushaho kuko tuzaba tuzwi turabyumvikanye ubutegetsi buvuga ibi imbere y'imbaga hakunze kumvikana abazunguzayi n'abandi bajujura ku kigero cyo hasi ko kurandura ubucuruzi nk'ubu ari ihurizo rikomeye hafi yo kudashoboka nyuma y'ibi biganiro ku bazunguzayi ni igihirahiro gikomeye cyo kumenya ngo mu gihe bagitegereje ubafasha bazaba babayeho bate njyewe nabanza kubashima nk'abanyamakuru ariko kubera uburyo bari baduteranyirije hano kandi bakeneye kutugira inama eh, kugira ngo tubashe uburyo bwo kuva ku muhanda bavuye hano nta mwanzuro badufatiye kandi twari tuzi ko bagomba kuduha imyanzuro myiza tukava hano tunoze badusize mu gihirahiro kubera ko bagiye nta mwanzuro baduhaye kandi mu by'ukuri cyari kituzanye twari dukeneye umwanzuro wabo kuko bari abayobozi kuko batubwiye kuva kare twirirwa twicaye hano tubategereje ariko bavuye hano nta mwanzuro baduhaye ntabwo bababwiye kujya kwiyandikisha se batubwiye kujya kwiyandikisha yego turabyumva ariko nta gihe baduhaye batubwiye ati ibyo ari byo byose mwishingiye muri aya matsinda noneho nimujye ku mirenge babakire nta n'umuyobozi batubwiye ati uyu n'uyu muzaze mumugana ni uko batubwiye ngo tuzajye ku murenge kandi ibyo bintu buri gihe niko baza bakatubwira nta mwanzuro n'umwe bajya bava hano bafashe ubu bizongera bifata undi mwaka kandi twakagombye byibuze kuduha nk'iminsi nk'itanu kugira ngo muri ya minsi itanu tube turangije ibyo ari byo byose kubahiriza amategeko naretse kuzunguza urabona nkangurirwa gutanga mituweli kandi iyo mituweli yo nkoreye cya gihumbi mba nkivanye muri gare nta muntu mba nibye mba naranguye umwenda nk'aho mu akanyunguraho magana atanu yari imyenda ibiri urumva ni igihumbi nkazagitanga kuri mituweli banyaka n'icy'umutekano wo mu murenge nkagitanga niwo mba nagikuye nta muntu mba nibye ubwo rero ikigerageza gukurikiraho ni uko bari batwumvishije uburyo bwo kugira ngo badushyire mu makoperative bakaba bavuye na hano batabitubwiye batubwiye kwiyandikisha ariko nta yindi nshingano yindi baduhaye nta mwanzuro n'umwe baduhaye.
muramubayeho mute muri ino minsi natwe ubwo ni ugukomeza tugakomeza tugashakisha uburyo bw'imibereho tuzunguza nk'uko bisanzwe ni umumama w'abana batatu mfitemo umwana umwe wiga garidiyene ntanga ibihumbi mirongo ine ni ukuvuga ya mafaranga ntanga nyakura hano muri gare nkaba mu nzu y'ibihumbi makumyabiri ya mafaranga nishyura inzu nyakura hano muri gare ese nibavuga ngo nituve hano mu muhanda nta fondasiyo baduhaye duheraho wa mwana azicara none se mu gihe kingana iki kugira ngo natwe tumenye icyo cyizere reba nk'ubu ngubu ndataha abana bashake kurya twagiye ngo tuzajye kwiyandikisha ndagenda nicare mu rugo ntabwo ndi butahe ngo nkore nkorera muri gare ya nyabugogo nturutse i masaka bano bayobozi bacu turaganiriye koko ni byiza ariko tubabajije ibibazo ntabwo badushubije ngewe mfite igitekerezo cyaba umuturambye ngereranyije bari gushaka kutujyana mu masoko hirya no hino kandi nyamara abantu batugurira ni abantu baba bicaye mu makwasiteri bateze bagiye si uko baba bataciye ku marimatasiyo natanga urugero nka- nk'abamotari bakorera hano mu mujyi wa kigali ni abamotari benshi ariko buri mumotari agira nimero imuranga kuri jire ye akagira na koperative abarizwamo iyo aguhemukiye ufata nimero ya jire byonyine ba- na koperative abarizwamo bakamukurikirana nkaba numva ahubwo abayobozi badufasha bagashinga koperative ihamye ikagira biro bakadushakira umwambaro bakaduca imigabane ubundi tukagira nimero zidufite mu mugongo zikajya zituranga ku buryo muri biro yacu dushobora kuvuga ngo nimero icumi ni iza byishimo waba ukoze ikosa bakagukurikirana hanyuma bakatureka tugakorera muri gare dufite imyambaro ituranga dufite aho tubarizwa tugakora neza dukeye tudatesheje agaciro cyangwa se ngo tube du- tubayeho nk'aho turi umwanda naho ubundi ayo masoko bari kutujyanamo aho hirya ku nkengero tuzahagera tubura abakiriya nyakubahwa twongere tugaruke usange nanone ntabwo bashatse umuti w'ikibazo kirambye ni ukuvuga ngo nyabugogo ntabwo mwayivirira ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose uko ubuyobozi bwakora bwose ntabwo nyabugogo abazunguzayi bazacikamo kuko bagura amaji baciye ku marimatasiyo aho bageraga bagura umugati baciye kuri alimatasiyo ahubwo nibadushakire iyo myambaro tugire amanimero tugire dukore tuzwi dufite isuku ku buryo n'umugenzi azavuga ati "Uyi- iyi ni koperative irazwi mu mujyi ndagura umugati sange si upfuye ndagura ji sange ni nzima hanyuma n'abandi bashyashya bazajya bagenda baza bazajya baza babanze bashaka ibyangombwa bya koperative babone umwambaro babone gukorera hehe mu kigo niwo muti waba umuti w'ikibazo kirambye niwo waba umuti naho ubundi ikinonko kubera uburenganzira gihabwa n'izuba ushobora kugisitaraho urwara rukavamo Gi- gifite uburenganzira bwo kwiyita ibuye kandi atari ibuye urabivuga iki aho ngaho aho ndashaka kuvuga ko urabona nk'uriya muntu wapfuye muri gare bafashe abantu ba- b'abajura bafite bakese muri leta babita ngo ni hinduka barabazana babaha uburenganzira byo gufata abantu bazunguza muri gare kuko baba ari ibisambo bazi aho bakubita abantu bakabica iyo bakubise umuntu umwe gutyo ahita apfa ubwo niho ngereranya cya kinonko iyo izuba rivuyemo iki iyo ugisitayeho irwara ruvamo ukagira ngo usitaye ku isarabwari twarafatwaga tukagira ngo dufashwe na polisi cyangwa a- abasirikare murakoze murakoze magingo y'ibiganiro bitaha biganisha ku gukura abazunguzayi mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ntibiramenyekana arakoze mugenzi wacu eric bagira ubusa wibanze cyane uyu munsi ku kibazo cy'uko guverinoma y'u rwanda ishaka gukura abazunguzayi mu mujyi wa kigali ingingo twifuza ko mwe mutwumva buri munsi nk'uko twababwiye mu minsi ishize iki kibazo cy'imirimo ikibazo cy'akazi cyane cyane ku rubyiruko ndetse no ku bandi bantu ni ikibazo twifuza kujya dukomeza kubagezaho tuganiraho namwe mu biganiro byacu bitaha namwe tubasabye kwitabira gahunda zacu mutugezaho ibitekerezo mutugezaho ibyifuzo ndetse n'ingamba mufite aho muri ndavuga aho mutuye aho mukorera aho mwiga ndetse n'aho mugenda kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi nk'uko bisanzwe mbifurije ibihe byiza
kigali ibirambo na biryogo muhima cya hafi gakejyo kimisagara na gitega umujyi gatsata na gisozi kacyiru na kicukiro